beautiful people welcome back to my channel welcome to sweet mother gist tv i greet you all according to your time how una dey my correct people yes so i don carry another tori come give una from inside life. so the kind video wey i dey see from facebook to tiktok from tiktok to facebook is very hungry niche most of you are just acting i'm not gonna call on names here eh? you no understand as una dey try and give sharon wey die wey be say Oriada no fit come, no fit get up. Now, come tell say, stop lying against me. You stop. Can you just stop? Stop it now. Can you just stop right now? Can you just stop, please? Can you stop? Stop. Easy, tell them, make them stop. Mommy, go tell them, say na lie. Mimi, Mimi, Mimi, are you there? Go cry, cry. Let them know that they are lying. She dey vibrate up and down now. She not fit get up now. Say she wan come defend herself. Say she wan come speak for herself. They say let the living bury the dead. But you can't be like saying that the living, you see, they fight the dead. For that, for that simple reason. She's not my enemy. She's not my best friend. She's a sister. She's an a eh, blood. She fat. Now I do blood. Now they flow for her vein. If you cut and even I should see the mortuary, and if you see cut and the only water will go come and go say na bini. You know understand. For that simple reason, I will be her voice. I will be her voice. make make dey quote am one after the other the way we i take the hear some say she be husband snatcher na so she be husband snatcher at least she's a single girl Where be say you see they look for she see they look for home they go before she die she will see they looking for place where be say it go be for herself before she die she wasn't a married woman who went ahead sleeping with people outside no she was not an adulterous woman You they got my point, so she wasn't an adulteress. She was still a young lady who is very single, tries to know, try to to to to, to, to make a choice so that she yeah, try to find a home. Man, where go where go to snug, where go to lady, where you will get wife for house. She not go bend me, go anybody house, go find anybody, begin carry come out for his house. No, she just there. She was she wasn't an adulterous woman where they say they don't pay her bride price. She can't go to come up for her husband has. I beg, I beg, I beg, do a equal what? I beg, do a cook me a lele? Uno kwa no way, uno kwa no way. Or more God they say, oh eh, this your first daughter now, and this one go to send my daughter. This one go to send my daughter. Or people come they say maybe my daughter be that, or maybe not be daughter be that. She was just a young lady, and she was in the process of trying to build a home. And she's not a she she she, she me not your fair leave that one herself for this husband snatching side because she not snatch. She not snatch anybody. I know I not anybody will come drag Sharon for social media. Till even till now when she don't die. Say I see her with my husband or I say I not see her with my husband. That aside. Now so I say yes, yeah, and so she do Ashawo follow everywhere. uh, <laughs> like I said, she's not there to speak. I go speak for her. Don't let me share this live video. May I give you una music more take they enjoy first. Akilo wakilo, imani akila wana. Hey okina, okina yoko. Na phone you. Hey. Well, oh, let me share this live video. I use go regular. <laughs> abake nọkẹkẹ abake nọkẹkẹ na ya lẹdi nọkẹkẹ abi wowo nọkuwe kẹkẹ abe neko emu abe nebi gbẹ egbe abe wúwo kpa e abe aseke ne ya yẹ esisa abe tẹ abe wu abe mie tẹ mẹ e abe nefa adzɔ ewu abe nɔ wame kpe ma lele isa oto. One I make sure the live video. Go they go. I don't want to stay too long, yeah? Now only one hour, one stay here. Back one hour, drop. Toby, my daughter, they fine. She's good. She's okay. She's doing fine. They say Sharon go do a shower. No country where she not do a shower follow for this Europe. Sharon, wherever you are, my darling, I'm proud of you. Now you be the Ashawo way, do Ashawo way, see something bring out of fees for this Europe. If you really say Ashawo, you really do. See, you really do Ashawo, you do Ashawo follow everywhere at the end of the day. You just you see something bring come out. You know they go supermarket, go see pampers, take take where your picking. You never go supermarket, go see bosses, go give one man. You never thief one day, say you can't thief. Your man can't the hungry, can't go thief, carry con house. You are never stealing. No, no supermarket go see your CCTV camera break come out. Say, this Sharon was in this area. For this area where Sharon day. Na yet, na yet for thief. You never thief one day for your children. You stand as a mother. Even, even as you see die so. Your children have something to inherit from you. Home and abroad. Even as you see die so. Your children, they have something to inherit from you. Home and abroad. In Nigeria, you make, you make a home for them. In Europe, you still create a home for them. My dear sister, wherever you are, be proud of yourself. Be dancing, be jubilating, be celebrating. Because why? You are a woman. Not just a woman, a woman with pride. A woman with dignity. You are a single mother, not single mother with, with choice. You are not a single mother with stupidity. You are not a single mother, a, a, a less or present single mother with I wanna born or as if I boy. You be proud that ashawo. You use ashawo money to build something, to make something. No use social media out to do Not be social media take level, take take level foundation. Not be social media money take roof house. We use ashawo to build half? You use ashawo to build house. For Nigeria, you can't use the ashawo to buy house for Europe, for yourself and for your children. What bon born sharon men. man? What ne born mo ragbon man? ibi wa ti eh.

your reputation, your personality, your dignity as a woman. Agbonweware Sharon, you make a good name for yourself and for your children. Fuck all those idiots. Fuck all those morons. where they social media, where they TikTok, where no fi carry their soul, poop, poop castle, make their soul. Amen ete giame, not you kun yoga mave. Amen ete giame, ni yakpon sa lopo, e ni yabe tese, iye maka ukbasha wo ya, ya, ya, ya asani juwe. Ye makawe tu yak basha wo ya asani jwere madam 50 cents. A business man where uni o do do do do do do no ya bi wa wo jwere la webu. Di ya wi be jwere basha ru je no me negbe no be basha wo na o gba o gba no e no. E so ro ni mu mi ya ni ipin mi amu ya la webu ya mu ya do yuwe ya asani ya. O do se so imieso imieso be TikTok be derio. Imani sunu e rokba. mo ro pa. Imieso TikTok we naga na na na ime na seto ya bi je awuji ye mu ele wo kwa ba rororo ogun na o kwa ba rororo full mature woman who is almost 50 years now they talk for social media that they say mama carry enter Europe. He said because he not used to talk to work. He, yeah, mama not they talk to tomorrow. Then they your mess. So we are you go. I'm so happy say they not add that one. Just say you used to talk to work pay your mama. If not let that one, you know, mother 50 said you're mocking. You are a proud mother. Say we look at boy, eh? abúwe nọ abúwe community abúwe ṣẹ̀ṣẹ̀ gẹ̀ àrídàmì ẹni àmì àná àmì pè má lélẹ̀ ni yòóyì mi ni yòóyì mi gbọ́ lè rà ẹ̀ dẹ̀ àwọn ọmọ àpá ní sáró bẹ́ẹ̀ náà àwọn ọmọ àpá wà ní àgbẹ̀ sáró máa ya wà nígún ní sáró yà wù náà wà ní bùn mágíjẹ́ ní egbò wà rẹ̀ wà wà yà wù uwa gwe uwa ikwe na go e ekonomi no mo iwa be be bia ni bie no me bie bastard o me tie watere momore watere momore momo gwa momo wala da mamera amamera momo momo era momo momo era momo mamu o be ru opa mu enu wa eni se enu weni ladas enu fi ogwa se no se social media enu nyano ese enu wa ese enu se enu nyu ese no me wo mo wa gbalo kian wo mayo ba wa for many years we we bo mayo ba wa we gbe we na gbe no ho wa egbe ni filu gbegbe gbin ya egbe mi eti ele egbo son egboja egbe na mojo na gbe ne kire e gbe ne kire na gbo modian egbe ni baba na gbe seye bo ni moti ene gbe egbe te amuni edan amuni atosi na na na o ka de ladian we we say we we share baby fender we share baby fender baby baby father fall out ami owo we adaba tero wo eh wati jerobu e wati era no kwadegbe no kerebe gudunia no kin awuni atosi awuni edamu no gbe awun wo buko abagbeta boji abagbeta boji anya ni dilu kwe mi de supermarket wa mi agio imi no gun egbe oko e o imi no gun egbe oko e enu paro wa me ti je e. be sharo ragbon na ya fefe ni watale do wa mata ladin anogun wa re yi wa hun emele ya fe ni shadu watale lo be na wa mata wa ragbon wa mata be sharo ragmo amame no tagere sharo do du yon dori e amame no tagere ebe ebe age no pa no ro oyo sa lo bua ooh ooh you are a bastard that is a bastard who is a motherfucker be age no pa no ro no me gbore no pare ave gbe no me be na de no gbe de no gbu we ba hu e wo ma di gwe no ma di gwe ho ma di gwe nyo I don't know what tomorrow holds for you. Even as I'm speaking now, I on this moment, the next one hour, I don't know what is hot for me. I don't know what the next one hour hold for me. When no my edigwe no my dig when you wari akpu wakanisa no ami no le uma forgive ama no wune. no be forgive ama. no be agwa no jo ma se mana maso ma nwa gwe no se re ara gbara imi awe no be se zo no be no be we ma ye forgive over abe na abe na gbon magere ni pare abe abe ugwe then you who then you who abe je abe me aga no pa no no be wa dede no gbelikin aye no be ti talk you bono pa wodan o me ti je sharon ije sharon ije sharon wa wa wa ma so no ti na me ya ten ba be gwe no ti be Eru we gbete. Eru we gbe. You know that your body. When I bet you shall be why you about wa. When I bet you on when I bet on the ne. When I bet four children for papa. When we are moon we are to yes Sharon. Who we are moon we to mother 50 cents. Eh woo woo. Woo woo. Who is a bastard? Who is a motherfucker? Is a father fucker, sister fucker, brother fucker, cousin fucker, who him? Eh, ati ye shama, ewe, iye shama blame, iye shama mokpa, iye shama moke, what you were gbe, if you want my if you want my can be a chicken, you cannot, you cannot, you cannot, you cannot, you cannot, you cannot, you cannot, you cannot, we're not busy that fear. Oh, I said, but I do know where they do. What two one mere, what ho, what two of your cocoa, salwa, big baba yeshare yeshare hogi yeme kena gbe ma ki je keni je ho wa wo wodo keni je meti jo wodo ja o be ya o be asun ni fanu gbalo to mere go ton me hu ni wa bola wa gbe wa gbo na mi ele da yu wa gbe oku yeshare yeshare yeshare yeshare ije ma wona ije ma wona ke abe bi omo na omo na be bi omo mo na be so ko ba ne abele la mojo wodo abele la mojo wodo e keni jo mo so wu se obi o se mo ayo wa e mo se no la we bo won we na ve mo la we bo wa we no u wo wa we no wu e no bi e give you kwa back o ya la wu he e ki aga do yun so e e ki aga do yun so because you jale no bi e e eh, be ni jo mo wa we no wu ni ya pon so lo pa ma ka gba ma ka na we maybe o be you ya gbegbe aga ni je oni ma ki wa ta you we because wa ta you we wa fian wu wa ta you we wa fian wu ijo we do so do yo obo de ti jale pepe no pe abana awa mi pe ni je ati je ti a pepe na ona le ona we no ke she's was my shot enough i know what is good for her for crying out loud She was a full grown up woman is above 18. Eh, she can make a choice and choose whatever she wants to do with her life. Is it what to you? What you wanna send me do? I may never be me cool. Nobody's above mistake. That is unpredictable, like I said. He's a fucking coward. He, no, you don't, they don't they promise anybody, say they can't visit anybody else. wish among Holoban Nomas Unu Dago, Nomas Unu Dagio Waga, Soloban Negebe, Nege Negebe Sunegebe Sunuda The one is a man lost on more. The one no lost or or a person lost speaking. Even if you that woman, get anything we do now. Another your panel, you why. Who one son, was Who one son, was so Never, never done like when nu wa vie je avio vie wa gbon ni vi wa mi ni je ni vi wa mi ni gbègbè n'abegwa mi koko gbe na abegwa eswaro koko mọ na n'anya nubu akinyi ebe ebe ebe akpɔru wadi n'oda nubu sali wabi kpa aba nubu agho wa wa wa ho ma so no bi na mi eda what is this do wa lu alu o ma ga ku wa wahi vio. ọmọ agọgagu ẹgọgọ amenọgọgọ awọwọgugọgọ amenọviawọn arẹgbẹ ọhangi ewúrọ pàdé to a problem in nigeria dia nobody fit even come and come say see the stress wey i dey pass through my people mo na come help me o ìwé bọ ìwé gan bẹ ká tọkì yẹn ladia ìyẹn mi jò bọ ọkọ ṣe gbígbẹ dò ìyẹn yóò wẹrì lọ́wọ́ ẹ yà èso bọ ẹ yà èso bọ níyàwó yà ní social media níyàwó àmọ́ social media ní àdájì àwọn yà ní ìyàwó mẹsùgà bẹkì dé social media abẹ ní ẹ plọ ẹ social media ní àmọ ẹ plọ ẹ warehouse abena meti we plobe we as na plobe social media abe nwa bi we abena tegba egbe no dikun yogere uwa so wu uwa wo da be vampire vonsho awo imi ni fi awo imi abi abugun abugun abugun ni fidi ni fidi ni fidi we we gbo imi re wa mai be ze mu zara ka be mo re mortuary ne wa ka ya e be mortuary wa ma be zin gbe na ka mo de mo so ba ke ya sun la kan ya si le si le pa pe gbe si wa kin gun si si wa kin e von sure wa wa ri wa gbe wa wa wa wa wa wa wa wa ri wa gbe mo so ari wa ma se gbe se cemetery ni wa so wu wa be se cemetery ne wa wori ya wa so lo boya we se enu wa ya ya ladian enu wa ya ya la fefe ya ladian do ya yu pe yu yu pe gbo bi ro kenora kinye kenora gbo ke mo no bi e èmi ya fefe nu èmi wa mo moko ibi wa be ni evo if you want beri we'll never ro one no lie if you want beri we'll unu no eh. go you know sa shadow no e shadow ti la da dozunu dozenu nu e o wo e kan ari evo o wo e kan ari evo oso e na me gbenu e a be ka ma be ma da ga vi egbe eri oje ya wo egbe kekere no ri evo iye wo wa ya ga wo wa ya se wo sagbada wo wa ya ga wo wa ya se sagbada wo wa mi o e be gbe sisi wa wa evi eyo ọdẹrọ sinmi aki aki akwu ibi wa nwe ki ọdẹrẹ aki akwu ibi wa nwe ki kwa ma bi ọmọ okwo wa ga bi ọmọ okwo ojana ya fẹnu wa ija ni oyiri esharon ọwọ iwe wa gba mana gwana bi ọmọ okwo oyi wa ki ari ewo suku wa mana ọmọ moko. wa mana ọmọ okwo ọfu wa gbe wa mana ọmọ okwo ọmọ okwo onobi obi wa abe bie obi obi wa abe rewe gonna be a generation curse upon you people what is it wetin happen how much una dey find wetin happen. wọ́n sunu èmi yàgbé wa yàwé content. Must everything be on the name of content? Must everything be the name of content? Now everything will come out na wanted the trend. Every year Ebi ye ise gbo wa gbe. Eyi ise de be su wa. Wa ise de be ma gege ma na gbon. Agege an na gbon de be gbo wa to la to. Wetin happen? Enu wa ekin enu why? u say, me me me no the private jet wo. Me me me why you yi social media We ne ma ni ne government me yi government ya u me me no why you social media na mani we ne ne mani gbasha wo da ne ma yiga shawo yawo me me me no why you social media wo ne mani pe toilet ma yiga ni ma yiga toilet yawo oh. wa salu wa o oh, wa wa le feje le fo na gbo titi ìwà bo la wa gbe wa bo la wa gbe iye sharu wa kinu wa ya si won wa so ni jiyan na wa wa so ni jiyan ma ma jiyan ke fi awu iju wa nu ke se sọ̀rọ̀ ni jiyan ye gun no ye pepe lo wa dawo social media Uwa o oh, wa ụwa asọgwu ụwa awọrị ya ụwa awọrị ya gbara n'ụwa ka ụya ụtọ what is this what is this ije sharụ ije sharụ ije sharụ ije sharụ ije sharụ iju webụ iju webụ ogwe n'ọbịa ngwe n'ọbịa n'ikpe ha bụ ewebụ unu iwe juwe goko unu juwe gwu ekoko nụ ụwa anụ nwuju nwunye sharụ ọtọ gbuwe gwe n'ọbịa n'ikpe ha bụ ewebụ tiri children tiri papa many your mama help you take care of unu juwe kuwa ewa unu gba mu jola we borodo guwe kokomo nu won sharon ti wa mo wa na yi wa na ye na yi wa bi eken sharon unu unu ju wa dogu wa kuwa unu no nu wari abari re bari anu wa ka u we no bi oni pin se five children five papa we we bo how many your mama bath how many your mama bath unu juwe kuwa e unu juwe mu wowo unu juwe kuwe koveji manda batanion ụwa asọwuo ụwa aworire gwana wewe dominene webụrụ wa ụwa wewe mareji unu gbaje agwụgwa redogwụgwa kokomo enu gwa we mewe ọsọ unu gbagwa ebụji ọgwa redogwụgwa kokomo nugwa gwi agwụwe ọgbọn nugwa gwi agwụwe ha ọgbọn unu abe hu abe metere abe metere We na owi amegbiya just talk to people dead body tell them wetin i want hear hear dem hear na no come dey sleep again edeke gbe wala wala jen edeke mu wala we wala je gba have dokpa four times in a day on top of a corpse on top of a dead person nwo iri nwa abi egbe o then wa we we me wa we content igbene ni wa ya yo to then wa we fian wu ya gbene ni wa be gbene ni wa ya yo to ya me wa we content wa worry agbon Any present any social media person no again a create page. No my create a page. Create a page where you talk. And then we have one post where present and have a woo. No make no make na have our content. What nonsense? What impetu? What rubbish? What rubbish? What sunu? What sunu? What happen? Anything where they draw for social media now these days, they bring money. Draw something where go give you money draw something where go give you money not be people pain how can you be celebrating narrating people's pain narrating someone's death someone that is not your sibling eobiere obijuwe ọmọgúnwẹ sínyọdọ àwàwẹ má tó sẹ ẹ umami ọmọ ọwà àwòwàṣọ nínú adáfẹ ṣáná wàgbà lọgẹlẹ wà má miẹ adáfúnwàṣọ má má ra ẹ nẹmọdọ masọdọ lórí wàṣọ yóò wá àwọn okùn sùpàlọ nẹmọdọ nẹmọdọ masọwàṣọ nígbàdọ ọdọsọwọ lórí wá yóò wá. awoduwe awodoni awodone bodon wa owa wa saloa awobewe wa awobewe squad em nei wan la nei wan la de social media okay wa ya wani biele kukpo na where they born every year they born every year every year unu wa emu unu gba wa emu ju wa na dogu wa ku omo nu mu je iyan hu e iyan wa just ejo eh, e eh, ko gi awe thank you for the star unu gba wa emu ju wa re na dogu wa ku omo wani wa biele kukpo ukpo gba wa ma bi opo na de wa be bi e eh. ukpo gba wa ma bi e unu gba wa emu ju wa dogu wa dogu wa ku omo how many times e o se de iyan le Sharon Redian, Sharon, Sharon, Sharon. Well, one live you from the beginning of hours. You know, go the screw men, may, may, may you hear better thing. Sharon, Sharon, Sharon, Sharon, what why? Oh, one one not a Sharon over die affair. Oh, one one you know, tell me die a bear Sharon affair. Oh, one one not a taco a Sharon bear affair. Every time I one. Every hour solo one in Latin. Ẹgbẹ́ fẹ̀nà fẹ́ náà mọ̀ sọ̀lọ̀ wá ní Làdìyàn. Tíyẹ́ Ṣàrún àmọ̀ sọ̀rọ̀ gbọ̀sọ́ ẹnu wà tinesha boka moso be gboso enu wa inesha boka be gbaru apini bi wa uwa moso mi we gbe tuku ama ama wa ma bi omo nu wa ama ma bi e tuku ama bi wa mai hu a obi wa hu awon na se no dewo boy wo na we ne dewo boy wo ya yu wa o obi wa ga se no so kwa bola we ne so kwa bo bi e ne dewo bi enwu odi ya yu wa o odi ya yu wa o wa ya o mi eson eko a wa ya o mi eson eko a eshe esharo agbanoga inyoga sharo gweni yewu ye sokwa bana ni edewo bi yewu omoko ga sokwa bana dewo bo ewu ona donwe bo ewu ona bo ewu ona do mere agbona zo eti ije amwe je kan amwe ti je kan amwe o gba jireke abe momo wowo yo abe Do Dowas wa waje o, o wo do waje o, iwon pa as, e se ro pa ri ekenu waje because yon pa ri me no re irin na. Yon pa ri enu waje, but dowas wa no do wodo, you know. Wa salo, wa run lo wa rada, wa tu. Wa wa upopo nu wa wa ni bi abiele, pogba wa ma bi e no ye we wa na do wo na no de bon pikin. Imami ju be webo. Ama guja gba ka me be webo ogun ogbujuwa ogun ogbujuwa ogun ogbujuwa ogun ogbujuwa wa mere social media o wa ho wa be hun wa ho wa be hun he de yeme sharon sharon sharon sharon ke no bi de wu ke no me de wu wa wa mo bi de ni ya ke bi ni won de wa wa gbe ke ni e no bi ni na de eni no ya de odology eni no ya de odology eni no ya de odology wa wa gbe ki e

wangolo mabele wanu awronu wadeji wanu wasio mabele legbe la o enyamanya manu wadeji wanu wasio mabele legbe la o wanu wasio mabele legbe la o wa wa mu yo imi wa wa mu epetu imi ere wa mu nyoki abu wa nya epetu imi e shalonu wa mu nyoki abu wa nya epetu oh god epetu imi e shalonu wa mu no mo so bu wa nya oga bu wa nya mo bi wa pa yu we oga bu wa nya mo bi wa pa yu we In your wasteless, let us What is it working? Wetin? Degi wu. Why so agwa you can sharon agwa? Degi wu. Will some of you talk when Sharon is talking? Degi wu. Degi wu. No, Nogbasha where you have Nogbasha where you Nogbasha where you arrive at supermarket. Obegin, obegin you again Nogbasha where you do wa. Ah, woo woo. Aya, that. Eh, ofo for me we. Ofo me we. That. Imagine. After many years in prostitution, you know where we were do now. After many years in prostitution, lesbianism, you know where we were do now inyo gwege inyo gwege are do nawo no wana we bodo se morocco dede no ho wana no wale tiktok no no wana we bodo se morocco mebe mebe ka me no woka ge morocco we mani me e dede no wale agbodo se morocco no no no no wa ho wa ne ne ya glass na ti na set bi lo go yo a o no we fi lu pe giye sharon when four children for mama four children for papa four children for papa when je rapist when je nini when je mudan We're not beer, we're not beer, we're not beer, we're not beer only if you're those states. Uru aminu we are going nothing more real we bogun. When of see what bojo egbe. When of mozi wa bojo egbe. Eh wo wo we sharona. Owo wo na. Ona wa se e wa we se mo roko de o de glass 99 cent ya o. O bi o bi o bi abinu nu O mother 50 cent dun a. We no je Bueno, je kia, je kia wano Verona. O je one of Verona. Hey, God, I beg. When I would have, when I would have, when I in Jesus Christ, who, who, who, who? God damn. Fuck. Then I'm going to look back at your shadow. When I put my whoever on a barbecue, when I'm I can't say, well, weno gbose wen yo ebo weno je kia aya ta ta ta ta ta ta ta ta sharon uwu no uwo na uwo na gbe akobeka ya pitan uwu no gbijo fun wero ori ono bi e fin ore Ogwugwu no gbejo fun wero ori ono bi o fi obi e fin ore opare oro ono bi o fin ore o se rabijin ya eja gbon o se rabijin We eja gbon e o ije we say for the star we say Ugunogbiyo Ferraro ni Wesian Ore. Wese J, God bless you. I appreciate. Wese Rame, Wese, Wese Kakabo. Imagine. Imagine. Eh? Imagine. Ọwọ́ ìbínú ẹ̀wọ́ bínú gan ni Aminu ló wá sí Morocco ní Aminu ló e ẹ̀dẹ́ kan. Aminu ló e ẹ̀dẹ́ kan. Unu ega de kari oga de kadi onu ega de kari oga de kadi ya. Anu wa wa gwe rekode de de ne rekode de de ye seleke. And e, they have nothing to rat God, they do nothing good to rat home and abroad. Wase wase wase gbe de de Nigeria All be some of your those states of we are lele tun. record de de wa do. E de de we no jagbo je irin. Wa no ba yunu wa be ka to ti talk ibe dere o uwe supermarket ya na iri du supermarket ya na ire verona ụwa gbakie na waya ara uwe supermarket ụwa ahụwa ụwa atụgbu ụbị anụ mkpara ya filu kpagi ihe sonia ihe ikiye sharon ìwà bí wà be, bẹ̀ wà á kú ọ̀la wà gbé àwa gbẹ tá àwa gbìwọ̀n awole moroko ni menegbe abashawo ni gbashawo ya ara last last awo bewe ni gbo imi yari bae uwa uwa abe ni ro wodo ni me bad record uwa saloa sabe we senia nene mevo meva ne shano be sia yagun asimie ni ha amame na do simie na we maybe na paul oh maybe na john oh maybe na paul oh maybe na john oh maybe na paul gata maybe na john gata maybe they go for Am I simie ni ha wanihe ọnwa na-agụsị nri ọmụ bɛ ha nwanne nwanne egbe benọrie pọji rọbish ihe mede ihe me for one week obere ma egwu utumela wagbe obere ma egwu ma ekwe egwu n'ọya kpi nwa kpi nwa eh. e ọya gwa agwụ ọma ese 24 hours anawa release abo ya ana release video akpi nwa abasone yo ka be won be je ba be be be no poru na ti no je imagine ya wa ke mani wa ti ye sharu kon de imagine say e o wo sunu wa nai e o wo sunu wo sunu wa nai wo sun what dey happen here who dey who dey who dey suffocate mama let mama 50 cents so who be that who be this who be that who be this who be that ya giyan iyan agbon iyan iri iyan agbon iyan iri Yeah, when the baby Damiana will say, when the baby father shall, uh, when the baby father shall, uh, he shall dance. Uh, may the baby father fell out. May baby father fell out. When you, when you get up big day, when you need that. When I walk qua, I make it tell you, I can react me, I can react me, I can react me, a can react me, I can react me, ẹgbẹ́ tó ẹgbẹ́ dán ẹgbẹ́ white magi náà rí iná àpọ̀jọ́ ma ụwa ahụ ụwa abụ nda wena mena mmekọ n'ugwe igwe no even no give you belle wena nuke gbasha gwa wagbọn ahụ na webe wuyo wụ ọtọ ne ụwa ụwa ogwu ogbu e thank you so much ew mama ti ihe ọgwụ e ihe ọgwụ e ụwa awọrị ya wagbọn wẹwẹwẹwẹ owó ẹhà mà owó ẹhà mà pàtà rẹ ibi jí wẹ wá sí wá dín wá sí wá dín náà mọ̀nù nínú mọ̀nù bí adìẹ agbọ̀n wá ó wà wá gbọ̀n we gbake uwe amitop emonesarocho emonesarocho si ayi agbomayane wa asalowa abi undan ame negi wa ya kun go be social media ame negi wa de ni ugre mama me ton ha e we do oda bie okwu ije nu wasogo na omo omo omo be omo no mesu kiopa ogwo ebobo that she needs strength that on need not to take care of this pikin she need the words of encouragement She needs someone to see boost her, to see boost her confidence a little bit. She needs someone to tell her say tomorrow, tomorrow go better. Eh oh, wa be gbije ma le da won wa bi agbise gbe na ma pa eva nu wuzi gbe su no nu wuzi gbe su aza su wa wa gbon. Do wa gi ki awo se ni ma ne gbe, awo se ni ya kan ri egbe re re social media. Wa yi ki awo se ni wa yo kan ni ya kan ri egbe. Is is easy was your levy was national gbon na ga immigration. Wa ma mu wa ma mu ya gbin na there. ọdụgwagwamose nọsi ahe ọdụgwagwamose na ọgwụ eghighi eke nikaso wa for the now let me go to to the other side my mama mama 50 cents my mama mama eh awari awari o by wo awari wo awari o by wo ni we na enwu iwe ehi akị ihe na ihe ihe nenọzi otu onye akị e, ihe gị ahụ wa agbebo ya gị wa eke gị ahụ ihe agwụ ya ade ya ọrụ onye weta na eberu na nọdụ ya ọrụ e, ya bọsi ọma ihe ade ya ọrụ egi ya si iwe lele gbe e, na egwu ya ọsọ na na ya wɔmɛ y'a lɛ na ne y'a y'a ramɛ na wa i y'a ka miya ne wa balɔ munu ka miya wa gɛn bɛ gbɛ ka miya wa kia bɛ gbɛ mɔ misi ya kia bɛ yen bɔ i y'a bɛ yen bɔ u bɛ ne ya bɔ ni yɛ ni y'a u bɛ ne ya dɔ miɛ ni y'a dɔ miɛ miɛ tiɲɛ kia bɛ they must have a taste of what they dish you they must have a taste of it. wọ́n wá rí ọbẹ̀ máa ń nsọlọpọ meke na rịa deba wede ege ya tụọ bp ya ọwọrụ nwari ọba ma o. eni awata n'ihe magbu egbe magbo, egbe momi gị ya ego gbe vie ma ya regi vie ma ya duka nenu vi duka nenu gbukwa we social media presenter Mommy, regi gụ ya gwụ ha dume no tie wewe ya wata mata ya wata be no je momi regi tie ya we igo ya ya we kwụ ha igo ya ya we kwụ ha regi tie wọrọ kpa regi talọ ma wọrọ kpa regi gbọ wọrọ kpa gbọ ń dá ya hì ń dá ya hì. ugwu ya ahụ ugwu nọrịọ imi kenọrịọ imi n'ọgwụ kenọrịọ kenọrịọ mana ma ewue ya ahụ anyị tinye agwụ ya gwanọrọ ya gbe sọgwue niji ya emie sọgwue kwe magiji ya tiladi ya n'ihe a na-egbugbe ya ekwe gị ya tụlada na agba meke na ya jere soshal midia n'ihe aje ya mama n'ihe aje ya n'ihe aje ya ji ewu ihe rụkpọ gwe ya mekọpụ ayekwe ivu ọgwe tenọrọ ya hụ ni aje seye mama ga italo meya no di se wa tie we mama baby ya jire ka mege ya ma oh mama we se je no di se wa no we ya jire ka mege mi ya ma tell us everywhere good ka me wo sa we se ka me wo le pon me no sa ka me wo le pon no sa lo bua o sa gwe no we re we no je so lo bua we no je you are not god you are not god you are not god ọ̀nà ọ̀rẹ́ ilé iṣẹ́ àmọ̀ṣe ilé iṣẹ́ àmọ̀ṣe ilé kẹ̀nà ẹ̀mọ̀ ẹ̀ kẹ̀nà ọmọ ẹ̀mọ̀ ẹ̀ èkèrè wanibẹ́jà tún jẹ́ sharon ìwọ àwọn ọmọ òkú ọ̀pá náà yá tún jẹ́ sharon ọmọ òkú ọ̀pá náà yá ọgbẹ́ tí ẹ̀yà tó ẹ wọ́n ẹ̀yà tó ẹ̀ náà ẹ̀mí orí sínú wọ́n dùn wọ́n adégáwé social media presenter òkú náà ẹ̀nà ìyàwó ẹjọ́ wù jẹ́ sharon wọ́n àrí ẹ̀ wọ́ ẹ̀mí nínú ọmọ ẹjọ́ wù jẹ́ sharon tó fi àrí ẹ̀ wọ́ wọ́n àrí ẹ̀ tẹ̀síwẹ̀ wọ́n àrí ọwọ́ ẹ̀ wù wẹ̀ ẹ̀. ebe asa nukiyonukiyonurụ ọgwa ogwe ogwu yochanoni nu ya na wa na simanụ yayu yayu we kpa n'otu ya atanụ ya ga ya yowonụrụ ya yowonụrụ ya abedo ya yonụrụ ya ka ma we ya gwani ya jebana ya iwe gwa lọtọ ya <laughs> kpa ya gwani ya iwe ya gwa gwa gwa gwa

ohome guwe ko kekin ho huwa iwune social media mu wa mu yere nya mu yere bu anya wa gbe ma lede sunu ni moro pa wa he gbu wa wa so wa he gbu wa upo mo panu ri ekin ma ti ko ke e. wa we ke la e daga we ne ke ma yo ba wa ma ti we do e lowo ba be ba wo e e lowo ba be ba wo e be be lu we be sunu we be yu nu be yu ki yo e be ba wo e e nọkpa wee ee ịnọtara ebiamọkpanine ọka bezin gbe ọka nwodone ọka irinwodone abịa bamụ ụgwa ya gwa ha ụwa in short gwa nọrọ wọdọ nọwọkwọwọ gwa nọrọ nene na aka ka amọdọ newe gwa evadelugwa kọkọ nọ mee delugwa kọkọ nọ mee delugwa gbakọkọ nọ mee enwu ọbụ ha no ye gba no ye gba ma la social media no ye gba ma do ya gba go be social media e ti ma no ho oh, oh, ah, no fo na ye no fo na no fo oh, no zuo no fo no zuo no ye gba ma do ya gba go be social media ne gbe ma ho we are say iga eh iga eh iga eh so wa iga eh so wa egbe okugwa e, e bago na ogo e na to tell about this kind of social media no so egbe okugwa e, e pane of no for no for nezuo egbe okugwa na me bago do tell about social media gwa makele iwu gwa je badista agwa ah, mi gwa ba moroko we gwa gwa moroko gi gwa ba gwa ise moroko gwa ise moroko na we gwa me gwa do agwa na gege adu agwa moto meke meke meke e na gwa gborisan gwa ise moroko na adu agwa meke meke na gwa na gwa gborisan egba be gba ma na we hanye do ati ejo ejo be social media wa so wu wa to wu be moroko we re ama gwa moroko ma gwa ba rude moroko mo kwa wo kwa rude moroko ho ye gwe wo wo ye minu o bi alaze do agbo be do agbo shugbo shugbo be buye sharu ogun a iye sharu enwe no iye sharu no iye sharu ogwe o ma se fe ki fe kwa be kewe no wa wakara we ni enwe iye sharu fe dada ya koki ya ve la webo that's why wa wu fe boyo wa lo ke nu gbese wo gwa gbese la gbegbere wa enwe iye sharu o what is e kai kai fe kwa no ro wakara o what is e fe kwa no ro wakara wesoni wadi kpalesoni wadi wadi wefilu kpagi ye sharon enwani ye sharon fi omo bo o melebo se kiano ru wakara wa o wa wa wow, wa sogo wa gbon uso me aya on wa eveni ye sharon fi na wa alase wa ho wa wa masun abi we ave un ave bastards wegi ba me mebo ya we negbu wa I just can't, I just can't just imagine. Can't just imagine seeing people who is talking about Sharon and her mother. I can't just imagine. No your bag why be raw. Hey, why don't let me tell I'm better person. When they criticize the woman, wow, wow, wow, wow, you work, you work, ọdụ eke iju gwa esobe iju gwa esobe wee bobo onye nwaanyị fie kara bụ kpashawo gwa eso ni yunu yi kpusa mi kpa mi si ka kụye sharon tiju gwa eso ye fie kara bụ kpashawo iju gwa gị ọgụ ya ọgụ ya fọ ahụ uhe eju gwa iju gwa gị ya fọ ahụ uhe ihe eto iju gwa eto gị lada uju gwa na ya ze ne ne nene ne ne ya vie dene blaboy wa so wu wa wori ebanu wa uyo to wa ya ga na iwi wa bo nonsense iriokpo miliki agwọkpụkpọ miliki ihe agwaghị na okwu owo ka agọwụwo ewu ndị si wara igwu ya sha n'ọnwụ eriwara duo eliti wagwuri wagwuri eliti wagwuri ye sharo eri wa be dua eliti wagwo sharo kene sharo kene sharo bo wa tayo egbe eri abe swelo lo bi wa no dio eri abe swelo lo bi wa no ku e ke no se ke no rane nonsense abe un abi uwe abotu onega nebi aho abake no ugu na ya ledi no keke okonaje ni okwaje shara shara owa mo pa ne mita mita ne kwi ne mita mita ne muzu on do do ku hotel are do pe ati lare do do me me do oni no wa ho wa no be mo pa no meti kokori ne no mita mita ne kpiza kpiza no no no no wiye no wiye be eje sharon se po wiye me be eje sharon avio ai akin avio e me no kara pa unu we bungbe aka mo so vio ti ju akin avio ni eje sharon vio viye eh. a gbo so ewe ni ju e e me no kara pa unu we bungbe wene mita mita ne si besi bene basa basa ne se e basa basa ma se we bukmo you you look so disgusting you look you look so you so, irritated so tattered you with your dirty just juiceless locket in your empty head ah you make your view and no kana kwa mu obungbe obungbe to say sorry for sokwa mere gị ya ga-abịa ebe ọgwụkwụ ya abịa bịa wepụ kpụkpọ ya mụji ya la webụ gị ya abịa na obi ya ga-asokwa ọbara elele kan ọbụgbe ọmamada ewo ifat ọmanodo tala jagesoge ige ige geni rekoma ọmanode ọmanodo ya gwegwela jage ige sharoga rekoma ọmanuwa mosoje koma because i can't imagine someone who is the point of death who you are wishing to come back to life, you just spread that enter, just carry an enter everywhere. Ọ̀rẹ́ kọ́ máa o, ọ̀rẹ́ kọ́ máa o, ọ̀rẹ́ kọ́ máa o, ọ̀rẹ́ kọ́ máa o. Anybody na hun abedo lerun ne, o be ru video, o we tin yen lerun. Wo ya sanu wa papa. Wo ya gbe o. Wo ya gbe o. Ọ̀rẹ́ kọ́ máa o, ọ̀rẹ́ kọ́ máa dometara ọnọgwala ogwu ọmara ọnọgwalije ọgwụ ọgwale na ọwụ ije ọgwale na ọwụ kwuo na gwama gwama e, na osu gwama e, na ohi e. walagwa rie ya tete walagwa bọwa ya deso nọdumida na so adumida nọdumọ na adumọ na ọgba na agba na ọrịa na ara ẹ ah wàhù una tún dey do una tún dey do. Una tout dey do, una too dey do. Una too dey do. Awa miabi wa awa awa awa no bi as my senior risa. Ni meti ekpori senior. Oyi make away. Waga ragbon. Na so this one, na so this one. Sharon mase ni buni ni filu ni filu pe gue. Umase ma ni buni filu pe gue. Wala wadi eniyan. Obere no no no gba ragba mi din. Ono salo baba ni adi abeni were gbe. saloboni adi abeni were gbe wana wa bomo amara kwe mi ma kwe wana be wana be pronounce ego wu wana wa be pronounce ego meti ya siri uwari e. omo da wari kpe wari na owa ma na ka ka ama na ka narration kill faster than any other virus Narration kill faster than any virus you can imagine. Just the narrate person they go. Just the narrate person they go. Imagine. A coma for that matter. I had to a hunger admission. Wana wa di ye. Wana wa bon wa here. Wana wa bon wa here obere na ga na ga gwo se sinwe egbe ona agwe gi asinwe egbe ona agwe social media sinwe egbe ona agwe gbe no bere asinwe egbe ona agwe gbe no bire sinwe egbe ona agwe gbe ne gi asinwe egbe ona agwe re na ma e sinwe egbe ona agwe wa ya sinwe egbe e no sinwe egbe se ora emi e awun zan awun zan abazi abe wia abe un why are you look wagada? What happened? What's wrong? Mama le ka tai baba mama le 50 cent yon weje. Wa fe ho a. Wa re o ba ma ho. Wa re o ja doke. Wa re o ja don ti ye. Very o. Awun dana. Ya mejo boni ajenu. Ziegbe okeke mana be fuki vaban a moyo to ne bana moyo to ne ba okeke mana be fuki abe nwino ma be okan be muya inwe oke ya ka edeme de ne nwine gbian ya muya inwino ma be okan be muya e be de boyo gwore zie gbeje ma i feel your pain i feel your pain I, if I did this, I would reason I, I did when my mother lost her daughter. As that, that woman come, they talk many, many talk. I feel her, mama. I feel her. I feel her. Bear nwaazị mgbe so that money isi anyị na umekena eti mmekena dedeti mba de ya koki wafie hoa wa ihe go logo imagwenu mmamie but oge abekita abekita ni mama ni gbo mana ihe ni kita na ga abekita mana ma ogbo oh, they don't know you that's why they are backing mama leave them backing leave them made they back you only the when you wa gbo yo gbo ni wa ayo yeah, they are your dogs. They don't know you, and that is why they are backing. Let them be backing. At this moment, mommy, I need to feed them. Owó náà wọ́wà dé ìbẹ̀rẹ̀ níyànjú ní ìmọ̀ ẹ̀wọ̀ àgùn àná níyànjú ìbẹ̀rẹ̀ pé ìyànjú We ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ àbẹ̀ bá kẹ́bẹ̀ gbólé dára. Owó ṣàrọ̀ náà sẹ́jọ́ àwọn àbẹ̀rẹ̀ yàbẹ̀ káṣá ti kéré nìyà. Níwọ̀n yẹn wọ̀nyí yára ìbẹ̀rẹ̀ níyànjú ìbẹ̀rẹ̀ níyànjú yára ìbẹ̀rẹ̀. Ìníwọ̀n yára ìbẹ̀rẹ̀ nàkínà. Asa some of you when who yet you the virgin are petty or yet you the virgin are co, yeah, yeah, your you are better than them. you are better than them. they are eh, ekite sharon yahin let dem be back, they are dust of death ekite oyimi yahin weneya agbo ekite oyimi de ɔgbɛbanira dun weneya agbo alo ekite oyimi dogs of death are agbo eh, Ekito imi je because ovi oyimi ovi oyimi Ije nogu. nɔwu ovi yɛ nɔwu ɔ ati emi yɛ ame ekite of sharon talks of death ekito imi ya ihe agbọ ọ naghị agwọ ji the ọbịa ma ma lahụ then that comes to you sister Ezingbe lórí ọmọ òjì sister Ezingbe my condolence to you my dear sister I know how it is to lose a friend eh. especially a friend that is like is more like a sister to somebody it's very painful I understand. I understand your pain well well. I understand your grievances. I understand whatever is this. I don't give a fuck what is provoking you. And the only thing, if, I, if you ask me, the only thing that is provoking you now, I death. If you get anybody for this matter, with your day and so sister easy. Who you want verse for? Like death. Sister Easy, if you get anybody where you go blame Where you go fight Where you go draw Where you go even fit carry gun face na death but you know see am you know understand you know see am i wish you go see am even if you no feel bitter, if you don't go look for people where go join you bitter, I did the pay you reach my condolence alright my condolence i did pass through your pages since. Uh, since uh, uh, let me say since days now i dey see your write up i dey see many, your many many rat up your many many post your many many write up your many many write up my sister all those people wey you dey tag dey write dey tag dey write <sighs> na why is it is you no be small pikin for this social media again you have been on this social media for long time You know the hungry ones, you know the truthful ones, you know the reasonable one, you know the useless one, you know those who does not have personality, who does not have dignity, that don't care, they don't even want to know if anybody has. And they don't want to hear if anybody has. You know those who could not hold friendship. They don't live for the fact they could not hold their friendship. They don't want to care if any friendship is existing. They don't believe in friendship anymore. You know them. You know them. You don't expect anybody to come and be describing these motherfuckers to you, right? You know these people, nigga. You know them. So if this kind of people not come be people where they wear you, ah, I don't say not be queen, but try me rugged. What did they solve? Try rugged, my sister. There are some people, there are people where go they wear you, where go they respond to easy. As you just sit there, reach for social media. There are people who go talk to you where the way where you are the way where you are the same person they talk. Hello. So that's what the extent. Innocent beauty. man is when you anywhere Nigeria. Ọmọ na mo se ọmọ je for that matter mo ko na mo se no ji wo be no jije o. Oh. Ìjọba ọlọ́pàá own a mommy 50 cents. to keep that girl to yourself. Go and take that baby back my dear sister. Amaya boss about I know it's not your responsibility. That baby that baby she's used to you just like her mother. It's always you, her mother, this baby, you, her mother, this baby. Ìyẹn àgbẹ̀ tún fi hàn dọ̀tẹ̀ wẹ́ ẹ́ because yẹn mẹ́tẹ́ ọ̀sìnyẹn ọmọ ọ̀sìnyẹn náà fi àwọn náà ewu ló náà ewu ló náà èrì wúlò kó aga dá màmí ìjòbó òun náà wọ́n sí yàn so suppose náà dín yẹn wọ̀ sí àbí àwọn ìjòbó náà abẹ́ abẹ́ mà ní mẹ́ ní mẹ́ the value of friendship how you go wan make dem no take talk yamayama you even rot you even know they are stupid and you act stupidly sorry sorry if I say so you act stupidly yes How stupidly to even go put go call the transgress the anger of lunatics upon on top of that innocent girl. You go too heavy for mama. I'm a man too go ever boy. That one consider adding on the journal. You go too heavy for that woman. I remember ya to the ya ya ya with your bonnet. Information ya collective wa eh. I don't know what happened between you and Mama Sharon. I don't know the friendship you have between you and Mama Sharon. I don't know how you and Mama Sharon is going. Whether my, my friendship they go where her daughter is alive. Now when her daughter don't die, so my friendship come, come the girl come, my sister. Let it go. Like I said, you not get anybody to blame for this matter. The only person where go feel blame for this matter now. When you, you say go say easy, easy go come and say eh, easy. Uh, Nami easy. A dear friend of Sharon. I want to lead the protest. That that that idiot. What they call death? Where come kill my friend oh yeah everybody carry gun carry muscle carry wetin you get More go kill am everybody go match you We'll go match. We'll match you We'll go that war We'll come back We'll not look back you know it dey be for osegbi where the one that cook gbeni ọwọ agbima ima adoloba megima mieme remi asunu ne akúgbẹ́ni wà gbímà àwọn dánilọ́ parí ọgídọ́ yà fi làkùn gbọ́n wa but it's, it's, it's not something we can do it's not a battle anybody can fight ane wana mana esunu solo pa wana mana esunu ege sunu wo so kwa mani ni se roge dan o ka sunu wo gun ya you don't need to blame anybody please go close to mama now you be, if even if I talk, so I know even they play if she even they see you now she go they feel like say she they see her daughter please go close to her be her friend don't just join people to crucify that woman hello where can we wish we may good there where can we wish we may be misunderstanding there where can we wish we may be may wish we may be sakwe gbogmeso ame wa me ame kena ame wa nana me mu ame e mo me na me mama o mo bi je ga me mu ame ma ka wo bi ya ya silo please no matter the grudges where you get let it go i beg draw mama close to yourself Draw that woman near body as they pay you. I'm not sure I say the pay where they feel right now. It go pay you, pay you. May pay you past person where carry up for belly. Push her, not, not sure her, suffer, raise her, do everything by what I miss. Make say she, she carry her come where she did, make she can't get life. I'm not sure I say go pay you past that woman now. You not go pay you past the mother of the child. Please, draw her. I see your right up after the, the, the, the uh, few days after her death. You promise her the children is going be okay. Social media never trouble blow. Now, not the true, not the true, not the exchange children for street. Eh? And not the exchange children for street. Oh, my God, I'm woo. Eh, then you salopa na guvere woo. Eh, then you salopa na de not about eh, eh, eh, there. Eh, na yeah. Oh, ena ime we dem aso e dem no dead we we dem e ma we dem so ya momo ime na odo mo go me ena ime o so so no ga ipo se be na sọlọbọ na agbaghị na weserio ịdị ụja gbe na ụja na-erere mụ na gụrụebari ehehe bikos ọga setine e okoko bioko Me Sharon proud Me Sharon proud she trusts you to the extent you ever access to her social media or her social media handle to her bank account na trust and the sister sister sister commitment Now she get it that extent they follow you do all these things Although you still share your own with her, but she don't die. Now your own is safe. But her own is still with you. Keep Mimi to yourself. Make her useful for mother page. Make her useful for mother handles. mother Instagram, mother Facebook, mother TikTok. Make her useful. Let people see her growing. Please. why not let those children just start to feel the pain of their mother whenever even went that grab now. I beg my sister. Please. These people have nothing to rather these children. They don't have. A money be my setting. Also, in our dana be a oh, social media na me koko imi ko imi ke no guke no komi. ya gwa leba ede. La wo ezi. No jonoro ina wa be go bo weni. No go ka be de ke Ihe wa be we be you you koko this is your sister's daughter. This is your sister's daughter. Esharu and Ragbon are you in your one? Lao. Sometimes go to carry that picture. you can't spend weekend with you. She's used to you. She's used to you already. With you, she not to miss her mother presence. She'll they feel say mommy will be back very soon. Because she just seen you. Lao wo. Lao. Please, my sister. Lao wo. Is it good? iwa fi gbẹ̀mí ẹ̀bá yẹn tó la tí yẹ ṣàánú sì kẹgbẹ́ tí yẹ máma fifty cent sì kẹgbẹ́ sí ẹ̀sì kẹgbẹ́ la o. Oh, ana kinore na igwe kpena ehe laho igwa digwe gbigbe me boto ma tunis de gran gbe wa pagbe ze gbe na digwe ba boto e sha rona de ba me digwe i bege na ye gore ma ihe go di ba me di ihe gi gwe sha ro boto ne o de ba me digwo yin ya gbonu si ji yen si kegbe no e ku ji yen ne pegbe no e de no de ba re gbe ji yen no me ke na no de no no ja me ke na ri bi ka ni izi la láwòwò la láwòwò la láwòwò csc kẹgbẹ draw on your body no listen to these people wọ́n mi wà ní àwùjọ bọ̀nà lè gbé ọkọ̀ ìyá àwùjọ bọ̀nà lè gbé ọkọ̀ wọn ni ìyá àfi ẹ̀rẹ́ nà wọ́n wà nídìí àyè pa wọ́n bẹ́ẹ̀ kí ẹ̀ rẹ̀ social media are you not see it then are you not see it then i just dey try hold my peace i no wan cry i no wan cry so that if i ma watch or we are watch every time we are in mind e ma only fear is in love with me. The day when Sharon died, I cried like that. I cried myself. I cried myself. If you get more worry, it's so much that you get better so much TV. I don't resemble you, mommy. I cry like small pikin because can be anybody tomorrow. Easy, help your friend finish. That rat or query rat, so your children are fine, they're gonna be okay. So she shouldn't worry. You tell Sharon, say, Sharon, not worry about the children. Ah, uh ah. -uh. It's too early now. It's too early, my sister. It's too early to, to, to your back off like this. It's too early. La wo wo. I don't want to hear whether you talk anything about Mama Sharon, whether you not talk anything about Mama, whether you, I don't want to hear what you talk. I don't want to hear what be your grievance about her the only person wey you go feel blame for this whole thing where they ground so easy like that. even you will be her friend when she born Where you go to help her for her travel if if, if you know say she go die you no go come out. if sharon know say something go come kill am for his ass. he go tell you say cancel your ticket Deal with me you no go come out. na death mama kogiago thank you thank you so so much i appreciate you thank you so much na death another thing no dey another thing no day. nobody else will you go love you. so go nasi Go make another we are supported if mimi dey see you mimi go be happy mimi go get joy ọwụgbo ego me? we go see wahala wahala sota oyosu dey dey say why pesin even come dey lie sef. small pikin at your early age obossera bi you at your early age your parents no fit see me tok dey pack every one na head dey suffer dey pack wetin your belle even food wey you no wan eat but the one wey you wan eat you go you be like pikin wey no get stress you dey pack everything put for belle. wa before don come dey spring up come dey give you better food. Time when you can't reach me, you can't say, okay, let me do it myself. Ah! Let me do it myself. Ah. Ìpè mi ṣá. me well, well. That's why I want to carry. Is it be? Lao. The way that go to go, I that go to go. ma ya fefe ere live video na ga na ma nwenụ lawụ ugwu lahụ ihe agwere iwe eri uwe let it be between you and mama sharon no be between you and people wey dey social media lawụ ugwu if they say na so you do am na so you do am ihe agwere ọnụ eri ọnụ eh, agwa agwere uje eri uje n'ime ati yobo dọghị ahịa dogwu wee dọgwu eji aizi lahụ na lahụ dà mí mọ́mọ̀rọ̀ pa láwo owó now i beg i Why I wesi for the star láwo owó i dey beg you we dey beg you not be just me we dey beg you We wíwè dey here we dey beg you even though ní adóbọlà na twenty thousand people dey view them where they talk anything Where they talk no mind thank you my, my brother my sister my eya taiwa wesi maduwe thank you for this time not mine me just between between you and mama sharon that love that care Where if you say mama sharon not give her picky enough to you dey with her make give her to the children sharon make give her to sharon children abeg dey with am so that the children will enjoy the love of a mother Where dey feel say your friend miss no your from this early age let them They hard just begin dey taste am already na lawo woje iye wo salobua but your present gonna matters a lot, especially to that first one. The small one, the infant, the infant is still an infant. If you not if if if you know what, not sure I finish now. You know we even know that you know what be mama or not be you know what be mama. But you see that one where don't they see you every time? Where don't they would they come they spend weekend for your heart? They sleep with you for the same bed. You they cook, you they bath, you they change a diaper. Where they where they see you with a mama. Where they where they see you with a mama. if that one dey see go dey scare help say mommy go come one day mommy go come one day dat pikin go grow up with hope. go grow up with hope. abeg make her mother handle useful for her pipo will be willing to support you to raise dat to raise dat girl up pipo will support you a lot of pipo will support forget di hungry negative pipo. forget di negative jo ne the negative hungry pipo dem boof dem eya imia jo boyo eya wahoh wana hi deni gear deni deni deni na be dia work you fall then laugh you raise you fall then laugh but dem will never raise you that is what dem own everybody dem will never raise you you fall then laugh if you are up dey dey with you dey eat with you anything go make you fall then laugh. I beg, I beg my sister i don't rest baby egbere wemeni wey gba mmiri sanwo may i still put water for may i put water for throat wọn easy lao yẹdẹ gbòdì gbòdì lao lao ọmakere Now. lao lao lao na abeg ade my half any gbagre ma na my emi awo mebu say beg carry me close to yourself They carry and go to visit mama even the one who dey with mama they go to support mama forget anything wey dey vex you at this moment for the sake of the children swallow am for the sake of your friend wey you not go ever see again wey go be where be say you e go be pay where they your belle swallow this one take cover that pay. would go lawo now nyiwe I beg. swallow and mia mia. Let it go. Let it go. Mia mia. Na ro bewe ni ya ni mami ya bebo na. Ni ya dowe ni ya kai. E. Ni mata ma e zagi ya. ni ma ni agbo phone ni ni ma de no gbe ni ma forget ni ma forget ma forgive Ni ya me ta It might be anybody tomorrow. you be anybody you you you even dey there now they see you They beg na say help sunday we no even get anybody where they want beg me help dem or oh, wa the government wa veyan mo pa ayédèmí ayédèmí wa ayédèmí dey gbé làjálẹ we we cover any mo please love lawowo draw the mama near I beg. draw the mama near body i use god beg you make the mother you you, you sharon mama take replace sharon your, your friendship with sharon Jews and mama take replace place friendship because of those children. Even mama, the mama, the verse, and I said, mama, 50 cents. Sizi sikegbo wenu. Ovuenu. Omono wego boyeno. Ejewe no jome go doni o jeme. Ejewe we go boy. Laoje. Wakoboku gbe ngwa ya de life ni bekana. anything no go nizita eriota o ke wa be bere de na ke do ade ke nu gwe ke nu gwe ke nu gwe ke nu gwe ma agbon ya talo ke do ade wa ke nu gwe be ho ke do ade zi ma beta wa go bere ma beta bere o ke na guzi ta o ke na guzi ma ta o mama mi noi ya gwa ade ne ba hama unu agisi ma de ba hama ji enu ma espesi o dero hia adohia gbere no munyawe izi abi bure ọlagwe e. abi dodu ju bomi mama egbe ya ya mie nubi age nubi nabi ago moko no wa bege ibe nabi ame moko no wa bege we gina eh ile sharon bi aje ya replace space ni iye ga mi ame mo ame mo na ya replace mo no wa bie erije beje ame wa na ya replace jo mo but okpa no vanu ame mo no ni na wo mo na bie abi me mo abi mi jo mo no be ni na gije no bi o ma Mona put us together, Mona give those children life. That, that is just my concern. Me and anyway, I tell on I don't I don't give a fuck about them because <sighs> yeah, wow, why you mean and I so you be just let them be. Wow. So now what I get to talk is this. I thank you guys for your time, for your thumbs up, for the stars. Ah, my stars givers. Wow, well, see once it's not enough for me to say thank you i wasn't even expecting 100 stars. Not talk or say 4,000 stars ayé wà ní ayé wà ní dandan ní kègbè ní anágbè ní anágbè burúkú i do well thank you for the encouragement thank you for the good comment thank you for supporting my prayer my concern about these children wàyálà ọ agùnmẹ́ mi zi na mi phone number rẹ i will not give mi number wọ tí we send gùnmẹ́ níbi tó to mẹ́bẹ̀ yìí mi i don't have access to her i for call her personally or phone. Ah, Ekogia we weti happen. Weti happen. What's up? It is nyo the Thank you so much. Ekponu kede go lajan lajan ri gbu fun vomo vomo ki a fun. Uyo bo we wori ya. O wese ni se maje. Wese kakabo. Wese. Thank you so much. Thank you. Thank you for your concern. Thank you for your love. Oh, that is talking about. Well, let me follow you back. <laughs> you will let me follow you back. I got one talent here. In many years, time, but anyway, all the same. Thank you so much. I appreciate you. What's the kakabo? Thank you, thank you. All right. Why I was Waya Why I was go get away with it. I do. I need to screen record this one. I need to screen record this one for we. I need to screen record this one. Wetin happen? Ah, wetin up, You wanna sleep with me? Hey, my quick or two go make So don't move body. I get do sick cools. Ah, we need to you know yeah yeah ruwe. Hmm. I go try my toto. Eto eto no ruwe. Me on shani wana wana to a momo. Oh, you oyiwe tuwo mọmọ adabie tuwo mọ náà ya ṣe detuwere ya ṣe agbọdọdí máa pẹkú sùn òwe ṣẹlẹ̀ sí rọgà no thank you <laughs> thank you so much i appreciate Where's Where's where's the the the where's the where's the where's the ah see love now see love now and eh, you, when you start tell me say you miss me Do you miss me? Do you miss me? Paweseo <laughs> Tobi. Tobi, thank you for the nice comments. Thank you for your for your support. Wayawese, Wayawese, Wayawese, Wayawese, Wayawese. Thank you, thank you, thank you, thank you. I appreciate. Oh, for for many we go banijona. I for say me I dance for you. Uh, ime ife n'ife davido n'ike n'aka elesi elesi nyo iro ụwa tụ fọfọmene uwe ahịa aze kpee o see you some other day see you some other time see you see you say less light many same thank you so much enu wa me nwa na my sister be my brother wa me nwa beri o e ma na te say less erere wa gba niyan i me say less in mo nwa fua eh, eh. ihe gị masị moroko ma ihe ole moroko n'ụwa ụwa narudekia kwụ esitire noveavasoma dede na akpemakwuru dekia nogbonodekia ọsọ were ureamiruavasoma mo live for here first mo live for here first ehe the more na the talk no sense ọbebzebe bumekome bumekome bumekome ina gị meti emie ye an ofisi swallow an iwedoruro iwu ahụ ehe na so ibi waweze tuwekwa atuwekwa atuwekwa atuwekwa waweze waweze bi bi bi bi bi bi bi egwu adiwe bugbo edo kpo ole edo ruo nyawa because too much of everything is bad is bad okay love you all mwai oh I go get away thank you domi enwe no worry give me location later I'll come block you oya wetin my wife eni wara gbona ni wa wenene kia so that ninu ninu ninu ya tari mo wenene kia keke de sharon na keke de sharon mawu ni awiyan we ya keke de sharon wo ke no mawu na wo sharon yiwo sharon yiwa we kia ya awo sharon yiwa we ya so i will better just see they come meet you so that after lele make na me make na me kwe mother star i will block you abeto abela abela lord awe lalo e kwe ro wodo ye muno si lalo ama wime ya munu e eh, wanya yo webedo ye po eh eyan fun egbe nara gbon <laughs> love you guys i will say bye bye see you some other time see you soon see you very one day see you next week see you next tomorrow see you next month see you when i come around yes so my people we don come to the ending of this video thank you all so much for watching sweet mother gist tv till i go come una way next time please like share my video also subscribe to my youtube channel so that anytime i upload new video you will be forced to watch see you guys on my next one bye everyone